mubandanya mwumviriza iradiyo ijwi rya amerika mwiriwe inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda vyarino genekerezo rya cumi z'ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya gatanu muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya kuko umukuru w'igihugu ashobora kugira ikigongwe abamaze guciribwa imanza gusa abantu bakurikiranwa n'ubutungane nta bubasha afise bwo kubagirira ikigongwe abo bantu naho vyoshika bahagirirwa ikigongwe c'agateganyo n'abitorewe n'abenegihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka uyu ni jean claude karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ku ikete umuhuza mu matati y'abarundi perezida benjamin mukapa aheruka kwandikira perezida pierre nkurunziza amusaba kugirira imbabazi abarondegwa n'ubutungane mbere y'uko ibiganiro vy'amahoro bikomeza turabigaruka ko handi hato hagati aho umutama wa timu barashakaje yamenyekanye kubera guteza imbere ingoma z'uburundi yaraye yitavye imana aho yabaye ngo bazokwama bamwibuka nongere ngire mwiriwe duhera amakuru yacu kuri ino nkuru y'umubabaro mutama wantime baranshakaje yabaye rurangiranwa mu burundi no mu makungu kubera kuvuza ingoma yarayitavye imana biturutse ku ngwara umunyamakuru wacu fidele d'antoine sabimana niwe tubaza ivyinshi ku vyamuranze umutama nimu barashakaje yari ashengeye abamuzi bavuga ko ubuzima bwiwe bwose yari yabuhebeye kurata akaranga k'uburundi abicishije mu risho w'ingoma mafarakira yakobo arongoye ibigo ndangakaranga k'uburundi biri mu ntara ya gitega bakoranye imyaka irenga mirongo ine mafarakira yakobo aratubwira ivyaranze umwisi baranshakaje antime eh, umwisi baranshakaje antime twari dukoranye imyaka imyaka ishika mirongo ine n'itatu kuva rero ndahatanguye tuhatanguye gukorana gushika n'ubu haba agwariye akaja mu bitaro icyo narinda muzi ko cyane ni umuntu yakunda cyane akaranga k'igihugu cyane cyane ingoma yarazikunda kuzivuza hanyuma agakunda kuzikingira agakunda kandi no kuzimenyekanisha mu makungu buraya amerika aziya no eka no muri afurika ni umuntu rero yamenyekanishije igihugu avuza ingoma novuga ku isi yose duhombye umuntu yakunda akaranga yakunda ingoma cyane cyane urukundo yari afitiye akaranga k'uburundi nirwo rwamutumye yitaho kwigisha no gukundisha akaranga k'ingoma ugwaruka rukiri ruto yitaho cyane kuzosiga iragi ryiza ni nacyo gituma mu kigabiro yari yahashinze umugwi w'abakiri bato abo bakiri bato harimwo imiyabaga mbere n'utwana tukiri dutonya yadufasha kumenya akaranga k'ingoma akatwigisha uwo mwuga wo kuvuza ingoma hariho n'abo nabonye bakiri bato ubu bamaze kuba abagabo bazivuza bakuze ariko batanguye bakiri bato cyane bafite imyaka itatu ine murumva rero ko atako atagize kugira ngo amenyekanishe akaranga k'ingoma ku bakiri bato kugwaruka mafarakira yakobo ati biragoye kuronka umuntu yosubirira ahantu imubaranshakaje mu gikorwa cyo kwigisha no kumenyekanisha umurisho w'ingoma mu makungu mafarakira yakobo arafise iciyumviro yotanga mu gihe ababijejwe bomubaza aho shingurwa hanyuma baranshakaje niba ababijejwe e, babona ko bibereye ahanze kugira ngo abantu bazogume bamwibuka bamwibuka kandi bibuka ico kigabiro co mu gishora bishobotse bomugira intatemwa kuri rirya ratiro ndangakaranga nyene ryo mu gishora hanyuma baranshakaje ashengeye afise imyaka mirongo umunani n'ibiri ubwa nyuma akiri muzima yari yatanze ikiganiro kw'ijwi rya amerika Amerika meza tataheze ico gihe yarababajwe nuko ikigabiro co mu gishora kitagihurumbirwa n'ingenzi z'abanyamahanga kubera ibihe vya politike igihugu kirimwo dusubire twumvirize umuhisi hanyuma baranshakaje aho yavugira ku ijwi rya Amerika matwaronse ingenzi no ku munsi twarakina na gatatu bakaza barakanaharara bakararaho naje ngaca ngumayo ntibaze urabona abanyagihugu babona umuzungu baca baguma begera begera haza ntize murigira inyuma ubu baragabanutse rwose nta ndwi n'imwe yahera nta munsi ntiwahera muri ico kiganiro ca nyuma yatanzwe kuja rya amerika yavuze ko yari amaze kuja kuvuza ingoma mu bihugu mirongo itatu na bibiri vyo hirya no hino kw'isi aho hose ibendera ry'uburundi ryaraduzwe igihe n'ikibanza co gushingura hanyuma baranshakaje ntikiramenyekana nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bajyango biwe muri komine ya giheta igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
arakoze fidela d'antoine nsabimana tubwira abatwumviriza ko misi we ya nyuma antime barashakaje yaraganiriye kandi n'abaremesha ikiganiro iwanyu mu ntara c'ijwi rya amerika avuga ko amaze gushengera yifuza ko burundi bwo musubiriza mu ndumane bukamuronsa ibarabara rimwitirirwa ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru y'uno mwanya umuhuza amatati y'abarundi william benjamin mukapa aherutse kwandikira perezida petero nkurunziza musaba guha ikigongwe c'agategekanyo abantu bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ibiganiro hagati y'abarundi bigende neza yamara ibiro vy'umukuru w'igihugu vyemeza ko ubwo bubasha perezida pierre nkurunziza atabwa afise namba ivyinshi n'umunyamakuru wacu eloge wirikaneza William Benjamin Mukapa yandikiye Perezida Nkurunziza ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu nyuma yahavuye arunga ikintu nk'idasanzwe yishikira mu Burundi mu kwezi kwa gatatu nubwo ata amazina Mukapa yadondaguye nyene kwandikirwa yatahuye ico yasabwe gukora Jean Claude Kalerwa Ndenzako umuvugizi wa Perezida Nkurunziza umuhuza avuga yuko abantu bose bakurikiranwa n'ubutungane kubera ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu boronka ikigongo c'agateganyo n'ubudahangarwa ivyo yise immunité provisoire kugira ngo bashobore kwitaba ibiganiro abo nabo rero murabazi naho atavuze ataryomye ko utoki ati abagombye gutembagaza ubutegetsi murazi neza ko benshi muri bo ari abagombye gutembagaza ubutegetsi cyangwa abakoze ibindi vyaha vyari mu nteguro y'ugomba gutembagaza ubutegetsi ko murazi yuko gutembagaza ubutegetsi hatanguye ivyo bisi imyereka kano mugabo yarimwe imigumuko hanyuma hava hatunganywa n'ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi vy'ubwicanyi urumva bose n'urukurikirane ugomba gutembagaza ubutegetsi ku itariki ya mirongo ibiri na kane ukwezi guheze perezida nkurunziza aciye yishura nyinshobora umukuru w'igihugu yaramenyesheje umuhuza yuko ico kigongwe c'agateganyo asabira abo bantu atabubasha afise gitanga nk'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu ashobora kugira ikigongwe abamaze guciribwa imanza gusa abantu bakurikiranwa n'ubutungane nta bubasha afise mu kubagirira ikigongwe abo bantu naho vyoshika bahagirirwa ikigongwe c'agateganyo n'abitorewe n'abenegihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka umukuru w'igihugu akoze ivyo akaba avuga ati ndabagiriye ikigongwe nimuze mwitabe ibiganiro nimureke gukurikiranwa n'ubutungane yoba ubwa mbere hoho arenze amategeko kandi ariwe ajejwe kuyubahiriza ubwa mbere yoba kandi akoze icaha bita icuguhemukira igihugu yoba aguye mu mutego mu bisanzwe yoca yagirizwa ko ariko arabandanya umugambi ugahitse wo gusenyura ubutegetsi mu burundi ivyo rero yaramusiguriye yuko bidashoboka kuhabwa ko uburyo bwiza abo bantu bokwitaba ubutungane kumbure bokatirwa imanza aho bafise uruvugiro rwo kwitira umukuru w'igihugu bamusaba basaba ko bagirira ikigongwe ico kigongwe muri kahise hari abandi bagirizwa ivyaha vya politike n'ubwicanyi bakigiriwe muri bo harimo umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza twabajije umuvugizi wiwe icotuma hataba ivyakozwe igihe hasinywa amasezerano yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri wogereranya ivyabaye muri kahise n'ibiba uno musi mu Burundi na cane cane kubijanye no kugirira ikigongwe aba bariko baragwana canke abakoze ivyaha ibi na biriya iyo bayihenze cane mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hatowe ubutegetsi abarundi bitoreye inz nzego haca haza akagwi k'abasirikare n'abandi banyapolitike abatembagaza ubwo butegetsi abenegihugu baja hamwe kugira ngo bagwanire ubwo butegetsi bwabo babusubizwe babuhabuze babugarukane abo bariko baragwanira guhabuza ubutegetsi bwabo nta caha na kimwe bategerezwa kwagirizwa ko bariko bakora ibintu vyumvikana cane abubu abubu nabagomvye gutembagaza ubutegetsi birabata kw'amazi abo bantu rero urumva bategerezwa gufatirwa ingingo zifatirwa abandi bantu bose kw'isi babakoze ibintu nk'ivyo nubwo leta y'u Burundi itemeye icyifuzo cya Mukapa yemeza ko atakibi na kimwe ubwiwe ashakira igihugu Benjamin William Mukapa nta kabi kiwe ni umuntu yipfuriza ineza Uburundi mugabo igikorwa yahawe n'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika yo mu buseruko ni igikorwa muzi yuko abanyaburaya bafisemo uruhara amakungu yose afisemo uruhara umuryango w'ubumwe bwa Afrika ufisemo uruhara abantu rero baraca hirya no hino bamushikiza inzandiko amaraporo bagenda kumwikebukanya bamusaba atigira kunuku nuku nuku kuko ibi biganiro bihuza abarundi ababifisemwo inyungu nyinshi uno munsi uri kuraraba niyo uravye aho bicara bariko baraganira usanga umenga je muravuga mbere rimwe rimwe kumenya ibiganiro bihuza abarundi n'amakungu amakungu abifisemwo uruhara runini kumbure ku nyungu bamwe badashobora gushoka bamenya mugabo zirahari ni inyungu ziboneka ayo makungu rero niyo aca no mu mbavu akabwira umuhuza ati fasha eh, bigende gutya bigende kuyana kuriya umuhuza mu matati y'abarundi yashikirije mu kwezi kwa kabiri ko yifuza ko ibiganiro bibereye arusha byorangirana n'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka umuvugizi w'umukuru w'igihugu amenyesha ko ico kiringo yihaye gishoboka ariko kubwiwe kugira bikunde hategerezwa kwitonderwa ibintu nyamukuru bitatu gutumira imigambwe yemewe n'amategeko gusa gukura ku ntonde abantu baronderwa n'ubutungane hamwe no gukurikiza ingingo ya onu ivuga ko abantu bagirizwa ibikorwa vyo guhungabanya amahoro batemerewe kuja mu biganiro eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika tukiri mu karere bamwe mu bakozi bo mu nzu b'abarundi bahisemo kuja gupagasa mu gihugu ca Kongo bamenyesha ko agahembo baronswa ari kanini cane ni mu gihe uyundi muce w'abo bakozi riniga kuko hari nabo amezi arenga atatu yikunkumura atanugwa Kongo barakubita ijisho umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo yavuganye n'abarangurira uwo murimo mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo maze adutegura ino nkuru abakozi b'abarundi bakora mu ngo z'abaturage b'abakongomani batuye mu mujyi wa Uvira uri mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo batangaza ko bishimira kuza gushakira imirimo yo gukora mu gikoni mu gihugu ca Kongo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kwiteza imbere bivanye n'amafaranga y'amadolari y'Amerika bahembwa bageze muri iki gihugu dore ko abenshi baba bataye n'amashuri umwe mu bakozi b'abarundi twasanze abakorera aka kazi mu rugo ruri mu mujyi wa Uvira muri Avenue Plage d'Or yavuze yuko mu myaka ibiri amaze ari muri uyu murimo wo gukorera abakongomani hari intambwe ishimishije amaze gutera mu buzima bwe bitewe n'amafaranga bamuhemba ku kwezi aho avuga yuko imikorere myiza y'aba bakozi b'abarundi ari ituma bakomeza gukundirwa muri iki gihugu akazi muri kongo turagakora ukunguku nyine uri kubibona tuvaga mu burundi wacu mu burundi wacu uraza amahera yaho nta gaciro afite ariko amahera yangaha muri kongo afite agaciro tuva mu burundi tukaza ino niba bavuga mu burundi baguhemba bihumbi mirongo itatu ariko wagera ino bakaguhemba izo dorari mirongo itatu urumva yahita yikubamwo kabiri kanarenga ako niko karusha urumva katuma duhurumbira cyane gakuza gukora gino iyo turi gukora abakongomani badufata neza cyane kuko baradukunda usanga ikintu cya mbere cya mbere badukundira ntitwiba turafise umutima mwiza ariko abakongomani bagenzi babo baje kubakorera usanga babakoreraga nabi babiba abandi nabo baguma bayerera Shimimana Joy nawe ni umukozi wo mu rugo ukorera abakongomani muri Kongo avuga yuko yatangiye aka kazi nyuma y'aho ubuzima bw'ishuri bumunaniriye ariko kuva aho yagereye muri Kongo yinjiza amafaranga ari hafi kungana n'ay'umwarimu yigisha amashuri abanza yo mu gihugu cy'u Burundi icyo ndavanamo ndavanamo ibintu byinshi kwa muri Kongo ndahakura udufaranga ndahakura byose byose ibyo nkeneye byose ndabikura muri aka kazi kanjye ko muri Kongo mu kugakorera aka kazi ko muri Kongo ndagakora bivanye n'ukuntu muri Kongo barahemba idolari mirongo itatu mirongo itatu na zitanu mirongo ine bivana no mu bosi bo abo ngubu mu burundi idolari mirongo itatu turakora amayira menshi iyo umaze kuronka umukoresha mwiza mugakorana iminsi akakwizera usanga ukora cyo kimwe n'umwigisha nk'umukozi akora idolari mirongo ine ashaka kora akakora ibihumbi ijana na mirongo ijana n'umunani ijana n'indwi fatwa mirongo inani na zitanu mbaga uri mu ijana n'ibiri ijana n'ibiri umwigisha wo mu rundi kugira aronke aba ari umwigisha amaze iminsi myinshi mu kazi myinshi myinshi cyane akazi kiwe akazi kiwe ni keza cyane uyu mugore utashatse ko tuvuga amazina ye afite umukozi w'umurundi bamaranye igihe kirenze umwaka wose aragaruka ku mpamvu bakunda gukoresha abakozi b'abarundi muri aya magambo iyo ufashe umukozi w'umukongomani agera mu rugo saa moya agataha saa kumi n'imwe urumva ko hari akazi adakora kamwe na kamwe usanga mu gitondo barangije gutanga icyayi ugasanga ibintu by'isuku ntabikoze neza aho nimugoroba naho agasiga atararangiza akazi neza agataha ariko umurundi we akora akazi neza mu gitondo na nijoro usanga aratunganya ibintu by'isuku mbese muri make abarundi bakora neza kubera ko buri gihe baba bari mu rugo ikidatunganya bakagitunganya nubwo biruku hari abandi bakozi bo mu ngo bavuga yuko bagifite imbogamizi mu kazi kabo ahanini ziterwa n'uko bakora ariko umunsi wo guhembwa wagera bakabura umushahara baba bakoreye shugwe ry'imana nyese amaze amezi anakora ariko ntarahembwa kimbabaza nuko nyine naronka amahera akwiye nk'ubu ndafise umwana urabona nkura mfise umwana ari mu kugera gufungura sinzi uronka n'icyo ndamugabura kwana simpembwa sindonka amahera ubu amaze amezi angahe udahembwa atatu iyo umubwiye nabwo yacambwira ngo nzo- nzompimba ngeze mu burundi iyo yamusabiye ahangaha ubu ntiyemera Mm.
Mm-mm, ntanyemerera Ah, ko acambwira ngo ubu nta mahera afise kandi ari nawe yanankuye ino yanankuye mu burundi biragoye tubamenyeshe yuko usibye uyu mujyi wa uvira aba bakozi b'abarundi bakoramo no mu yindi mijyi y'intara y'ikivu y'amajyepfo nka baraka na misisi uhasanga abasore n'inkumi baba bavuye mu nkambi yo mu rusenda bakajya kuhashaka imirimo yo gukora mu ngo mu maresitora ndetse n'utubare badasengabo ku bw'ijwi ry'amerika ibuvira
ijwi ry'amerika murabimenyereye ko hano mango minsi yose ya mbere turasubiramwo igice c'ikiganiro muri isanga muba mwakurikiranye igihe c'isaha cumi uno munsi rero twagarutse ku kibazo c'agafashanyo bita bourse mu rurimi rw'igifaransa abanyeshuri bo muri kaminuza bahora baronka atakirinze gusabwa ariko leta ikaba yifuza ko koza karatangwa nk'ingurane abanyeshuri bazohora bishura bahejeje kwiga abanyeshuri bo muri kaminuza co kimwe n'abarongoye kaminuza ntibariko baravuga rumwe kuri uyo mugambi usa n'udatahurwa n'uruhande rumwe rw'abo banyeshuri dr gaspard banyankimbona umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije yatanguye avuga uko ibintu vyifashe inyuma y'aho abanyeshuri bahagarikiye ivyigwa vyabo
Eh, murakoze cyane eh, umwanya wo kubwira abarundi n'amakungu eh, uko byifashe muri kaminuza y'u Burundi Eh, niko nk'uko muhejeje kubivuga harabaye byinshi muri iyo minsi iheze ariko nagomba yuko abantu babanza kumenya yuko aha muri kaminuza y'u Burundi uko biri uyu munsi eh, bigoye kuvuga yuko eh, abanyeshuri baba bahagaritse akazi kubera ko bari mu mice myinshi hari abariko barakora ibibazo abo babikoze kuri kwamye nta n'umwe asiba mu kibazo hari abari mu byo bita stage abo bayikoze mm, nta n'umwe yayisivye hari igisata cyabo cy'ubuganga ata n'umwe atari mu ishuri hari aho bita muri letre naho nyene benshi bariko bariga hari n'ahandi rero usanga haje abanyeshuri bake bake eh, muri rusange rero novuga nti nibyo hariho imigwi y'abanyeshuri bamwe bahagarika ibyigwa cyane cyane abo mu wa mbere ariko abandi baraza ah, buke buke eh, ari bake ariko babandanya baza hari ikintu muriko murakora ku eh, ku giti cyanyu kugira ngo abanyeshuri bake muvuga batatonze ku byigwa ba- nabo nyene batonde Eh, murakoze cyane urumva ngaha twebwe icyo dukora eh, tugikora nk'abarezi Eh, muri icyo gikorwa rero cyo kurera urugwaruka dufatanije n'abigisha ahanini Eh, nabo hariho eh, ababaserukira nk'abakuru b'ibisata abo rero twarakoranye cyane mu gukurikirana ibi bintu mu bukuru wa gatanu uheze eh, twaragize inama inama twita conseil electorale aho twayaguye turayishyiramo n'abo twita abashefu de departement kugenwa kugira ngo bazobe abarongoye ibisata vya masteri bizokugurwa n'utwara ekole doctorale twaraciye hirya no hino hanyuma eh, turahana intumbero y'uko ari ukwegera abanyeshure eh, kubera ko itegeko risohotse abantu ntitubyumva kumwe ibisanzwe ariko twebwe nk'ababakurira eh, turashobora kubafasha kuritegera eh, tukabashigurira ineza irimwo Eh, conseil electoral eh, ivuga iki kuri ico kibazo eh, c'agashimwe eka c'agafashanyo abanyeshuri bahora baronka kagiye guha ingurane Eh, nyakubahwa umenyesha amakuru urabona biratandukanye nk'uko mubivuze jewe siko ndabyumva kuko nyamba mwarasomye iri tegeko eh, si kuvuga ko rigakura ahubwo ni nk'udo mu gifaransa novuga ni nka diversification de forme de financement de l'enseignement supérieur uburyo bwa kera uko ndabibona muri iryo tegeko ryasohotse ntibwakuwe ahubwo ubwo n'uburyo bwiyongereye ko kugira ngo abashobora gufashwa kugira ngo bige babe benshi Eh, byumvikana rero yuko eh, bigoye yuko umuntu yoca avuga ngo agafashanyo kagiye gukaba ingurane ahubwo hazoboneka abandi bagiye kwiyongera bazoronka akandi gafashanyo eh, biciye mu buryo bw'ingurane uyu munsi ngira ngo batahora bashikira ikintu ku bwanyu kitagenze neza ni ikihe kugira ngo abanyeshuri barinde bafata ingingo yo kugarariza amashure hari ikintu ku giti cyanyu caba kitakozwe muravuga ko eh, benshi mwumva ukuntu eh, iryo hinduka rimeze haratanzwe insiguro zikwiye Eh, nibaza yuko ngira ngo ni ibihe byi- ni ibintu byinshi byahindutse kuko n'abanyeshuri ngira ngo ke bari abantu bakaruhariwe mu bintu byo gusoma ibintu byanditse ngira ubu ntibagisoma uyu munsi ngira ngo naho mwobabaza nkaho mwoburira mu ibarabara mukamubaza ati mwebwe none iryo tegeko mwumva ritabagwa neza ubwo murarizi mwararisomye ngarutse inyuma gato ni ukuvuga yuko iri tegeko sinovuga ngo ntiryadutse giturumbuka kuko harabaye inama rukokoma yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane iyo nama rukokoma yarimo abantu barenze amajana atanu bari batumiwe bavuye mu bice byose novuga ntiby'ubuzima bw'igihugu cyane cyane abasanzwe bagejwe imbere hanyuma mu byo bize ibi byarimwo barabyiga barabinonosora icyo gihe nari hafi nanjye nari negereye itunganywa ry'iyo nama rukokoma ni ukuri nibaza yuko nta n'impari zari zahabaye rero novuga nti gukorwa ibintu byarakozwe abantu gusa ngira ngo ntibagisoma ntibagikurikirana kugira ngo bamenye imvu n'imbano ibindi iyo biva babikurikiranye nibaza ko benshi bitabatanga harabaye ibiganiro bikwiye kuri iki kintu ku buryo umuntu wese yitaho iby'indero yabwirizwa kuba azi aho bigeze uyu munsi
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru rya amerika umutumire ni gaspar banyankimbona akaba ari umukuru wa kaminuza y'uburundi turiko tuvuga cane cane kwigararizwa ry'ivyigwa abanyeshuri batanguye ku munsi wa gatanu turi kumwe na alice alice mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe alice muri hehe ni mu gihugu c'uburundi yego murafite ikibazo murafite iciyumviro mfise ikibazo nduga kw'ijambo nagomba kuramutsa umutumire nyakubahwa arongoye kaminuza y'uburundi yego arakumva ego ndashaka kubaza utu tubazo dukurikira ku bijyanye n'amakenga abanyeshuri ba kaminuza z'uburundi bafise bijyanye n'ako gafashanyo kagiye guhinduka nk'ingurane ni by'ukuri umuntu ariko arabyumviriza umenga birumvikana kuko umuntu asabye ingurane ntabona ukuntu ari buyirihe na nyaburya tubona turi mu gihugu gikenye abanyeshuri biga bakabura iyo bajya ubu hamaze guheza benshi bari mu ibarabara kandi atangurane bize ko none umuntu acagira ikibazo ati mbega none aho bukera ngira gutora iyo ngurane mbega nzoyiriha iki amafaranga umuntu yize ko kaminuza akarinda aheza ujya si make kuko umuntu ntamenya imyaka yiga kaminuza mbona iba myinshi niyo umuntu atadubuye mbona ayivamo ayimazemo imyaka myinshi none hoba harategekanijwe by'ukuri ingene umuntu azova ku ntebe y'ishuri hanyuma agaca ashobora kuriha iyo mfashanyo cyangwa iyo ngurane yoba yarahawe bitarinze kugorana ego ikibazo kigira kabiri baravuze yuko bariko barakorana n'abajejwe amadeparitema kugira ngo begere abanyeshuri ariko n'abarongwa abanyeshuri naho nyine barabashiramo nabo nyine kuko ntibokorana n'abarongoye amadeparitema gusa mu gukemura kino kibazo kuko cega ahanini abanyeshuri murakoze alice reka tumuha ijambo umushana gaspar banyahimbona agire icyo avuze kuri ibyo bibazo bibiri ku buryo bwo kuriha koga iyo buruse reka yungurane mu gihe abanyeshuri baheze amashuri ugasanga nta kazi bafise reka no kugira ngo batumire kandi abarongoye abanyeshuri muri iyo nama bagira n'abashefu w'amadepartema na conseil electoral duga ku ijambo mushana gaspar banyankimbona ego arakoze alice kuri ikiribye aho avuga ati abanyeshuri barafite amakenga ati ko tubona uburundi hari igihugu atako cyifashe mu by'ubutunzi ati none iyo ngurane umuntu agenze gute ati mbega mu gihe umuntu byamunanira kuriha ati ntazohava afatirwa n'ibyerekana ko yize rero aha nagomba yaba yari nk'umunyeshuri niho nari kumubwira nti inyinshi itomoye cyane kuko navuga nti ibi bijyanye n'ukuntu abantu bakunda kwihutangiza ibintu ibi byose barabizi kandi biranditse muri iri tegeko yuko hazubaho amategeko yo kurishyira mu ngiro ayo mategeko rero niyo azoheza agaca atomora ibi byose uko bizoba bimeze kandi mu bushyikiranganji baremeye ko hazojaho umugwi uzobitomora neza aho rero icyo nagomba gushyikiriza gusa ni uko nsoma muri iri tegeko yuko iryo deni ari deni atanyungu ideni umuntu atora hatariho inyungu kandi bakavuga yuko azoriha ashoboye kuriha byumvikana yuko rero turabye hagati uzo kwakira ako gafashanyo n'ugatanga ngira ngo eh, mu gifaransa navuga nti uwafashe risike niniya ngira ngo uzogatanga tuzogatora hanyuma eh, ubwa kabiri aravuga ati twumvise yuko mugomba mukorane n'abarezi musanzwe mufatanije kurera urwo rwaruka eh, kugira ngo muganire n'abo banyeshuri mubategurire Eh, reka aho bagiye ngo nyine uvuze yuko tuzokorana n'abarezi none tuzokorana ngo tuvugane hagati yacu cyangwa tuzokorana ngo turondere abanyeshuri kaduhera ijambo kandi eh, Sabiyumva hari- turafite Sabiyumva mwiriwe neza Sabiyumva mwiriwe neza egera telefone uvuge cane urafite ikibazo urafite iciyumviro ndamubwiza uwo mutumire arabumva duga kwijambo Arab- aravuze yuko uko ya- baravuze yuko uko ako- aragafasha ara- ara- ari ingurane bazoba bahaye umunyeshuri nagira ndamubaze none igihe umu- ku- umungaha mu burundi tuzi yuko uko umunyeshuri ashobora kwiga na kami- kaminuza akayirangiza agashobora kumara imyaka itanu atakazi afise arigera anaronka none wumva iyo myaka yose niyahera ugasanga n'umuntu arazoshobora kuzokwitaba imana nako iyo iyo ngurane abazoba baramuhaye atarayiriya none izocirihwa gute hama ikindi naco nagira sabe nk'abanyeshuri nuko abo abo ba- boba barahagaritse ivyigwa je mbona bosubira ku ishuri kuko umukuru w'igihugu yarinze abishira abishinga nk'itegeko kabisa nta kugarariza ahubwo mbona yuko botubahiriza hama bakaja inama n'ingingo ivyo bazovugana bakabivugana bari ku mi- ku murimo murakoze murakoze Umugoroba.
Sabiyumva eh, ikibazo cawe nibaza ko mushana Gaspar banyankimbona yamaze kucishura cerekeye cane cane eh, ukuntu abanyeshuri bashobora kuheza batagira akazi ico ni ikibazo Alice yari yabajije hanyuma turamuha akanya agira ico avuze eh, ku kamumuteye abanyeshuri ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Augustin Augustin mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe yego ndi hano i kigali i Kigali urafite ikibazo urafite icyumviro yego nagomba nshime cyane nshimira cyane umubere ku kuntu ariko aragerageza gutanga intumbero n'umuco na cyane cyane ku bibazo abanyeshuri ba kaminuza bafise ariko mfise akabazo nagomba ndamubaze kavuga ati "Eh, none ko eh, biri ko bigenda umenga bimera nabi na cyane cyane eh, ku nyifato y'abapolisi ku nyifato y'abajejwe iperereza bagenda umwanya n'umwanya bafata abanyeshuri bamwe bamwe barongoye abandi ni igiki none leta yo kwitega kubwo rwaruka muri kazoza urakoze ifise murakoze urakoze Augustin eh, ku kabazo mu isanzwe no kishuko kwishurwa neza cyane cyane n'abo bajejwe kuba barikora baza canke bafata abanyeshuri ariko reka turamuha eh, akaryo nawe nyene agira ico bivuze ko Eh, Gaspar Banyankimbona mushobora gutangura ku eh, cimvura cashikiriwe na Sabiyumva muce munja no kuri ico kibazo eh, ca Augustin kivuga ko eh, leta none yoba iriko yereka akarorero akahe rwaruka mu gihe abanyeshuri bariko barafatwa n'igipolisi eka nabe iperereza munduge ku ijambo Eh, murakoze cyane kandi nagoma nshimire nsabiyumva kuri ako kamo ateye eh, abanyeshuri nanjye ngira ngo naza kubigaruka ko ariko nagomba nsubire ndamwunganire mvuga nti abo banyeshuri koko nyamba bibaza yuko oh, baje kwiga nibaze koko bige hanyuma nta kibazo kidatorerwa umuti iyo abantu bari hamwe mugabo eh, ikidufatanya ni ako kazi nyene donc eh, aha ndamushyigikiye koko abo banyeshuri nibaze bige hanyuma kuri iki kibazo eh, yavuze cy'ingurane avuga ati none umuntu aguranye arashobora gufata yarishije n'ibyo na biriya iyo bijya hose nkuko namwe nkuko nishyuye uwabuze imbere yiwe icyo si ikibazo cobaza uwakiriye amahera ahubwo icyo ni ikibazo ngira ngo eh, cotomorwa n'uyatanga Eh, muri icyo gihe rero nkuko nabivuze eh, nibitonde hazojyaho amaordonance ministeriere azotegura neza byose ukuntu bizogenda uyu augustin ari kigali ati none leta iriko itanga akarorero akahe mu gihe abapolisi eh, bafata bashikiriza ivyiyumviro aha n'ukuri nagomba ah, augustin ndamumenyeshe yuko muri iyi kaminuza dufise abanyeshure baba ibihumbi cumi na bine kandi muri abo banyeshure eh, ababa ngaha bo novuga nti turakurikiranira hafi baba mu ndaro eh, ntibarenga ibihumbi bitatu yumvikana ko abo bandi baba mu makartie hariho n'abakora utuzi two kubasahiriza basanzwe basereza mu bubare bagira ibi na biriya urumva rero eh, tugira n'imana kandi aha nta n'umwe ara- ara- arigera ahaza atarashyikana imyaka cumi n'umunani byumvikana yuko abo banyeshure ni abanyagihugu mu bandi iyo hagize yuko baba bari n'icyo bakoze baraheza bakabibazwa nka kujya umunyagihugu wese ashobora kubibazwa akaba ino ngaha rero duce dusozera amakuru yacu y'uno mwanya mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze ya ingenieur bill ari kumwe na fasil abafashe mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro ya lidiana nirinahazwe mugira umunsi mwiza